raadiyoo Nuuraan Hudaati. Raadiyoon Nuuraan Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuraan Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuraan Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo seennee jirra sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma adeeffanne qophii jaarmee bultii islaamaa isiniif dhiheessina murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan Sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتان دقي فتوتها تلفزيون الرداء bakka jirtan hunda keessattuu khayri keessan jiraadha jechaadha gama sagantaa keenya sagantaa dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaadha lakkoofsa galmee dhibba saddeetiitii fi kudha torbaa itti fufna waan jettu obboleettiin teenya ani eegaa nika hidhadhe waggaa tokko caalee jette anii fi abbaan warra kiyyaa asuma biyya arabaa keeysa jirraa jette waan jette bikka tokko hin jirru sababa hojiitiif jecha bikka adda addaa jirraa jette duuba walitti hin dhufne walitti walit dhufne jaarsaa jaartummaa qananii isaa hin agarree jechuu isiiti. Akka shabaaba gartee zamanaatti illee qorannaa guddaa waliin goone jetti. Akka shabaaba zamanatti qorannaa guddaa waliin goone yeroo jettu akkuma warra durii ka intala kadhatanii nu kennaa je'anii hayyee isinii kennine je'anii. manguddummaa wal dubbiste osoo jarri wal quban qabne walitti kennan. Akkas jechuudha feete obboleettiin teenya suni. Akka shabaaba ammaa wagguu jettu akka ammatti hin deemne akka duritti deemne jechuu isiiti. Shabaabni ammaa osoo waliin fuudhi wal fuudha. Lafa jala wal dhukkeeysee viidiyoo walitti banee qaama hunda wal fixee wal haffazee wallaalee wal xumuree osoo ni kan hidhatin jechuudha. Osoo bara sallee ofirraa qabaattee sin beekuu qaama kee hunda nagarsiisi jedhaan yookaan isiinis akkas jettiin. Wasanaa baan jechuudha. Haalli shababa ammaa kan isiin tuyxe kuni nama rabbi rahmata godheef malee haala jibbisiisa. Qaama isaanii obraa isaanii bikka arguun hin barbaachifne hunda hanga wal garsiisan takkatti deeman. Namni tokko yeroo wal laallatu waan qaama isiit irraa irraa mul'ateef waan iji irra buute laaluudha malee bikka tana irraa bani bikka tana si nagarsiisiin seera shari'aa lafa keessee miti. Talaallatuudha yeroo jedhamu shari'aa keessatti uma isirraa qaama isiit irraa si mul'ate laallatu fuulli si mul'ate shanachi si mul'ate haala isin uf quba qabduun taate haala isin uf quba hin qabnetti taate ati laallatu. Ammoo bikka san irraa wal qabiin agarsiisiin. mudhiin agarsiisi qirtsiin agarsiisi jechuun wasanaa bahu. Bobboleetiin tajaajilu waan jettu akka warra durii sanillee akka warra ammattillee akka shabaab ammaallee hin taane ju'uma lama keessatti gabaabdutti ni kan walii hidhannee jetti. Akkuma ta'e haa ta'u wanni isin deemtuuf qabxiin maali? Nama kanana jibbisiisaa dhaamsi isin naa dhaamtan maaliidha? Namni kun ammoo waan jibbaniif silaa ofirraa hin qabu akka isin dubbattetti. na jaalata jette namni nama jaalatu silaa jaalatamuu qaba na kabaja jette namni nama kabaju silaa kabajamuu qaba kuni min husnil khuluqi tolina haalaatirraaji nama haalli isaa bareedaadha ammoo ka dubra shari'aan itti kennaa jette nama sani jechu man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawwijuuhu nama haala isaa jaalattaniif diinii isaa jaalattan itti hirumsiisa dubra keeysan akkana jedhe haalli isaa jaalatama ta'uu fi ragaa baate isii kabajuu fi isii jaalatu irraa beekamaa jechu duuba maal barbaaddi maaltu jibbisiisa shayaaxiinu ljinni wal insiin isii jidduu bahuun ni mala shayaaxiinu ljinni wal insiin tokko ka biroo ka rifeensa filatee isii dura bahe kanuma jaartii jaarsa qabdu tanaan si jaaladha siif gaggaba jedhuun hin dhabamu shayaaxiinu ljinni wal insiin ka qalbii isii fuudhu jechuudha yooka shayxaanni jinniidha ka bultii muslimaa diigu akka isiin hin ijaaramne isii jibbisiistu mala jennaan hadiisa muslim odeyse keeysatti waan jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam shayxaanni siree isaa bishaanirra kaayatee eeganaa waraana isaa bobbaasaa jee waraana isaa bobbaasa ni ergata guruba isaa ka irra jabaadhaa ka fitnaa guddoo dalagee dhufe isa biratti jechuudha. Shayxanoowwan kun yeroo ibliis ergatee ergaa isaa geggeeysanii deebi'an ani waan akkanaa dalagee dhufe je'an homaan dalayne je'an. Anis waan akkanaa dalagee dhufe jedha kabirootis homaan dalayne je'an kanaanis an akkana dalagee dhufe homaan dalayne. An nama hachisiisee an kijibsiisee an dhiiga ol jijisiisisee maal godhee dhufe je'a waan adda addaa himata. Osuma akkasitti himatan kabiroo maal jedha maali mata dhufe ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله جاء أنا هجا جار ساجارتي الدباس تندفن جابر فيدنيه ويقول نعم أنت جان ويواتلتي كأكس إنجروبر أتنما جبا جان جيتو وفي تأسري يسي نما جار ساجارتي الدباس إسا جار ساجارتي الدباس يجو إني كبتي قداك أبو إبليس برت ورانا إساتي warra jaarsaa jaartii wal lolchiise wal ficcisiise ka adda baase ka dhagaa walitti harsiise ka wal hiisisiise ka dhiiga akka wal facaasan godhe ka akka wal caccabsan godhe ka akka wal ajjeesan godhe ka akka wal hiikan godhe ka akka ilmaan adiyyoomtu godhe jabaan isa jechuudha. kanaaf waswaasa shayxanaa ofirraa eeguu qabdii jenna obboleettiin teenya qur'aana ofitti qaraasisi ofiifis qara'e. توبة هدميس شبوتة ترى استغفار قولي أرارم ربي ربرباد قركيتي وانمتون لقيفتين إجاتيتي وانمتون لالين الربا وانمتون دبتين ذكرتي أفكني سورة بقرة قرأو هدميس قاف كان درس سبيرا قورة شيطان جنيتي بإنسيت اللين ورى ذكري الآهن دند أجري yoo ijji kee waan biraa keessa oolte gurri kee waan biraa keessa oole arrabni kee waan biraa keessa oole ka zikrii hin ta'in si mooya jarri kun namni zikrii godhu zikrii namaa hin dhaqqabatu nama dubbatuu fi nama waliin dubbatu illee hin dhaqqabatu. Namni kalaama rahmaanii wajji oolu ka suuraa baqaraa ofitti waa hilchu shayxanni garuma fedhe isa ergatu hin danda'u jechuudha. Kanaaf waxii shayxanaa yookaan kakaasa shayxanaa ka bultiisi jalaa diiguuf deemu. inumaa iyyiyyi na godhaa jettee bar osoma kophaa jirtu telefoona cufadheetiin booyaa jette jalaa kaasuun fedhu jette yoo inni xiqqoo faana aarse yoo xiqqoo faana dubbatee maaliin ta'a jette kanuma na aarsa jechuu isiisa jechuudha. Yeroo garii dardarummaan matuma ofiitii huu shayxana taatee argamti akka shayxanaa taate osoo heerumtee bakka geeyse wanni kun sirraa galuutu mala akkuma hundattuu rabbi isaa furu jenna. Shayxana ofirraa dhoorge nafsiyaa ofirraa dhoorge bultii kee ijaaruudhaaf yaali. walitti dhufuudhaaf yaalii godhaa isiniin jenna kana dhaamsii nuti siif dhaamnu obboleessa teenya. Eeyyannoo lammaffaadhaa riqicha sunnaadhaa lakkoofsa galmee dhibba saddeetiif kudha saddeeti. Akkana jedha obboleessi keenya. Ani biyya faranjiidhaa kana jiraa jedhe. Biyya faranjiidhaatiin jiraa. Intala takka sooshaal miidiyaa irratti suuraa isii argeetiin jaaladhee ja'a duuba. Isiileen achuma jirti. Yaa jaalala sooshaal miidiyaadhaa. yaa jaalala qilleensarraa waan inni ummata keenya godhe waan shabaabaa fi shabaabditti dardaraaf dardartiitti godhe qeerroo fi qarree waan inni godhe dubbatan duuba warri olin mul'ifatan heddu osoos akkuma sooshaal miidiyaa irratti jiru kana namni jiraate silaa huural'aynimatu lafa deeman jetture silaa dhiiruma jannataan lafa deeman jettuu dhiirtilleen kasanin dhiyaatu waan adda addaatiin namni uf bareechee asirratti ol yaa'a. Suuraa ajaa'ibaa uffate irra hedduun akkas. Duuba asirratti ilaaleetiin jaaladhee anxiqqoo gama diinii kanan harkifadhaa intalilleen akkasitti gartee gara mana isiidhaana afeertee abbaa kiyyaa wal barattan jettee sababii kiyya qabadhee dhaqee abbaa wal barannee abbaan nama kabajaa jedhee kabajaa abbaa haala bareedaan irraa dubbate jechuudha. Intala yeroo laalu ammoo sa'isimota biraatiin ufiin jedheewu. Fuulli sooshaal miidiyaatii fi kalafaa adda adda ta'uun hin galleef jechuu nama kanaaf. Biyya san jiraachuu waliinu waan kana hedduu jalan deddeemuu fakkaata. Sooshaal miidiyaa kana siistama addunyaan ufiin dhiixee ufiin bareechitee gadi yaatu kana ittiin damma'ine fakkaata. Duuba isii waasanii miita birootii jedhe. Fagorraa nama jaalatuun osoo nama biraa jiraatanii naman argin osoo dhaabbata isiin argin dheertumo gabaabdu furdoomo qalloo zeetamooma isiin uf diibdemoo fuulma isiittu akkasi waan fakkeeyfattemoo dhugumaan akkasi kan hunda osoon argin fagoo maalaalee namni walitti amanuun kun rakkoo guddaa keessa nama seensisa. Akka hundatti obboleessi keenya kun waan jedhu anamma intala jaalallisii na keessa bahee jiraa jira. Ammoo kabajaa abbaa isiidha akka godhu dhabee jira. Bikka kanatti rakkate duuba. Intala fuudhuuf intalli hin bareeddu jedhe. Jaalaluuf keessa hin qabu jedhe. Dhiisuuf abbaan nama kabaja jedhe. Jidduu kanan rakkate. Taamiirra filadha jechuu isaati. Abbaa kana guyyaa tokko tokko itti dhahita. Guyyaa tokko tokko wal agarta. Kabajaa abbaa akkasuma itti fufi. Intala yoo jaalala isii of keessaa hin qabaanne. isii fiddee mana kaayachuun isii cadhabu nama jaalala irraan qabne tokko rahmanni sirraa achi yaa'uun ni xiqqaata wajacala baynakum mawaddata warahma jidduu jaarsaa jaartiidhaa jaalalaaf rahmata jira jaalalli yoo hin jiraanne rahmanni hin jiru rahmanni yoo hin jiraanne ilmoon namaa si biratti miidhamti miidhuuf jecha fuutee manaan hin gayatin ani miidhu yoo jettes akka hin beeynetti miidhamti nama jaalatu namni yoom dhungadhee hukuma hin qabu kan dhungatuuf arga yoom itti dubbadhee yoom taphachiisee quba hin qabu kama taphatuuf arga yoom kooflee of quba hin qabu kama kooflee of arga yoom waa bitee fidee fi of quba hin qabu kama waa bitee oliin deemuuf arga yoo jaalalli keessa hin jiraanne kun hundinuu dhidhiibbaadha dhidhiibbaa dirqiin uf godhuu sitti taha wanni dirqiin uf godhan ammoo namarraa beekamti nama jalaa hanqatti ni irraanfatamti osoo beektu akka nama wallaalee taata osoo yaadattu akka nama irraanfatee taata tana keessatti hayni isiidhaas irratti badaa jechuudha. Laallatuun akka rasuulli jedhetti alayhi salaatu wassalaam akkuma qissaa Mugiiraadha. Intala jaaladhe jennaan laallattee jennaan laallattiinsi faayidaan inni qabu. Waan jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam fa'innahu laallatuun suni jidduu jaarsaa jaartiidhaa tursiisaa jedhe fa'innahu ahraa an yu'dama beynahuma wajji turuun jidduu jara lameenitti godhamuudhatti santu haqiiqaadha santu caalaa jedhe mugiiraadhaan intala laallattee jeen rasuulli intala fuudhuu fedha jennaan hin laallanne jennaan deemii laalladhu jeen rasuulatu laalladhu naan je'e je'ee fiigee dhaqe kaajaa'ibaati ninis mugiiraan qissaa ajaa'ibaa qaba duuba rasuulatu laalladhu naan jedhe je'e dhaqee xiqqoo ceembe warri haadha babbaan mucayyoon dhageesseetuma aboo yoo rasuulummaa laalladhu siin je'e na laalladhu yookaan natti hin dhiyaatin jetteen girdoo ol saayixe duuba akka inni si ilaalu intalummaan akkas wal qunnamnee hin jirtu jedhe duuba walumaa galatti intala laallatuun fa'innahu ahra an yu'udama beeynahumaa jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam wajji buliinsi jidduu jara lameenitti wajji turiinsi godhamuudhaaf laallatuutu barbaachisaa jedha. Nyaata tokko osoo inni sitti mi'aawin yoo galli qimsite haqqisuun kee fa'ani mala. Lubbuun ol si guuramte nama tokko osoo hin jaalatiin yoo hojii jiraatte jireenya haqeedhaa jiraatta jechuudha. Jireenya gammachuun keessa hin jirre kalaaltu sitti hin gammanne itti hin gammanne ka itti dubbatuun si hin gammachiisne ka isiin si dubbatuun si hin gammachiisne ka itti si ilaaluun si hin gammachiisne ka isiin si ilaaluun si hin gammachiisne ka mana ol seenuun si hin gammachiisne ka alaa galuun si hin gammachiisne rakkoo guddaadha. Kanaafuu jaalalli murteessaadha hojii jiraachuudhaaf. Wajacala beeynakum mawaddatan warahmaa rabbiitu jedhe jaalala jidduu jaarsaa jaartitti rabbiin godheeti jira jaalala sanii wal horata jechuu namni yoo jaalalli hin jedhaanne wal horatuu waan jabaatuuf kanaaf bikka jaalalaa malee seenuun hin barbaachisu gariin namaa jaalalatama ofii qofa laala an jaaladhee qofa laala ati jaalatuu qofa laaluudhaaf intalan fuudhin ammas ati jaalatuu qofa laaluudhaaf yoo isin sin jaalatin akkami hojii deemta yoo isin sin jaalatin hojii deemuun rakkoo akka ati jaalattetti isiinis yoo si jaalatte bultiin gaafa san qajeelti ka ati jaalattu ka isiin sin jaalanne yoo taate yookaan ka isiin si jaalattu ka ati hin jaalanne yoo taate sangaa lama ka waliin hin deemine walitti amaduu jedhama kakuun gamas harkifatu kakuun gamas harkifatu kanaaf jiruun jaalalaan deemti jaalalli ammoo hubannoo irratti ta'uu qaba jaalala jaamaa jaalatuu hin barbaachisu waa hubattee jaalatu namummaa nama sanii hubattee waan gartee nama sanirraa si jaalachiisu san dhugumaa wanni sun je'i yoo bareedinirraa si jaalachiisillee yoo kaayoon isii adamni isii kan si jaalachiisu taatillee adamni sun aduma sirriiti je'i akkasitti ilaali akkamitti beeka jechuun kee ni mala intala takka yookaan nama tokko nama jabaa ta'uu beekuu yeroo feete saahiba nama sanii ilaallatan nama tokko waahila isaan laalan nama namni san waahilurraa nama san beekan jechuudha. nama faayidaan qabne hattuu kijibduu sakkabduu warra hin taane sagaggaalummaa warra dalagu warra akkasii nama saahibu yoo taate sun sanuma irraa fagaadhu nama warra axaahira almuxahara warra afaan xahaaraa ka qaama xahaaraa ka qalbii xahaaraa warra yaanni isaanii qulqullii ka hojiin isaanii qulqullii ka sirni isaanii sirna diriiraadha warroota akkasii nama waahilu ka sharafa qaban kabajaa qaban nama nama akkasii waa helu yoo garte hojii isaattu sanii akkasitti beeki hubadhu malee gariin namaati akkamimee amalli keenaa himii fa'a je'eeti amala intala gaafata yookaan isiitu isa gaafata beeka namni silaa an nama hamaa nama fokkata natti hin dhiyaatin namaan ji'a an nama ajaa'ibaati amalli kee nama ajaa'ibaati seenantii ta ajaa'ibaati uffaarsee namni bikka qabachuu fedha isa taate isii taate kanaaf akkasitti nama gaafatuun gowwummaa ati amalli kee akkamii naa himii ati nama gaarii moo siin fuudhaa nama gaarii taate ati nama gaarii moo siin heeruma nama gaarii yoo taate akkami an nama hama jedhee si himaa silaa inni yookaan isiin nama hamaadha jettee si himti gaafii gowwummaadha ta akkasii wal gaafatuun hin barbaachisu gama duubaati wal hubatan gama duubaati wal qoratan amalli nama garii har'a jannata boru ammoo azaaba isaa har'a jannataa kan har'a gartee amalli isaa akkasumatti itti fufa jettee ilaa aakhiraa ilaa aakhiri umrii akkasii yaaddee dagamtee gurbaa tokkotti hin seenin yookaan intala takkatti hin seenin. Xabi'aan nama garii har'a mirqaanaa oolee achi booda yoo fedhe torbaan tokko booda nama dubbisu yookaan amrii biraa keessa jira. Uumaa akkasii jira. Uumaa siin sinnooytu jira. Amma ol si fuudhee yeroo xiqqoo booda kagasii buusu. Kanaaf xabi'aa namaa ofirra eeguun barbaachisaadha jenna. Sagantaa keenya kan har'aa asumatti dhaabnaa. Khayri keessa nu oola warra ooltinis jenna. Kabultanis khayri keessa nu bula. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. مع السلامة إلى اللقاء
ما شاء الله شيخ كينيا كبجما في جالتما شيخ محمد وادو ربي نسن الرعجالتو بيكم سرهم بيكم سسني هادبلو نولي وروان أجير فيدمونو هاقودو Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummeessuutiin anfarhee aadam kutaa teeknika nuura hudaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaa rabbi keessan nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadhaa milkee duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة